mọ́níyàkó balẹ̀ mú January twenty eight tó ń bọ̀ lọ́nà yìí twenty twenty five Abass Akande tí mo fẹ́ ṣọjọ́ òbí mi. My people how far una dey? Today we go talk about one big man wey everybody sabi, the Fuji king himself, Omo Rapala, wey dem dey call Abass Akande Obesere. This man dey prepare for big celebration as e dey approach im 60th birthday wey go happen for January 28, 2025 e no go be small party my people. obesere wey sabi to dey perform fuji music like no other don talk say im go spend plenty millions of naira to open five fine houses for dis im special day wow dis man dey really show say im get money na wow during one of im performances obesere no fit hide im joy as e announce say im go open two houses for lekki and three houses for ibadan na so e take plan am o e no stop there my people. He come talk say him go also gift him backup singers and dancers plenty plots of land e even get plan to give person new house on that very special day dis egungun record breaker come talk say at first e no wan make noise about him birthday plans but because some people dey spread rumours say im dey broke and no get money he come decide say make he let the whole world know wetin dey happen and wetin im dey plan for di birthday e tok am for yoruba say dis coming january twenty twenty twenty five. i go open five houses at once two for lekki three for ibadan my backup singers and dancers go also get land and on dat day i go give person new house i no wan shout but pipo dey talk say i dey broke and no get money so my pipo as we dey look forward for dis big celebration for Obisere. make we remember say hard work dey pay dis man don hustle well and e dey show say no matter wetin pipo talk if you get vision and you dey work towards am you go surely make am make we follow am as e dey prepare for this grand occasion who knows maybe we go see some of the celebration for social media make sure say you subscribe to our channel for more updates on your favorite artists and their big plans we go dey bring you all the juicy gist as e dey hot dis na di video wey im tok am see am mo níyẹn kó palẹ̀ January twenty eight tó ń bọ̀ lọ́nà yìí twenty twenty five Abbas Akande tí mo fẹ́ ṣọjọ́ bí mi. mo sọ pé ilé márùn ni mo fẹ́ ṣí láàpapọ̀ máa fi á. àní ilé márùn ni mo máa ṣí ó láàpapọ̀ máa fi á. méjì ní Lẹ́kì mẹ́ta ní àwọn elégbè lẹ́yìn mi àwọn náà wọ́n àgbà lẹ̀ lọ lọ́jọ́ ọjọ́ yẹn ẹnìkan wá ń bẹ tí mo tún máa fún nílé mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ ṣàmọ́ mo kàn fẹ́ kọ́ lọ́yẹ̀ wọn yíyọ ẹkùn tẹ́ rí yẹn bí ìtòjọkọ́ àwọn kan náà ń tutù kùtù bẹ́ẹ̀ ni àkàndé adé mi wọ́n ní mi ò lówó mọ́ ìní kẹ̀kẹ́ wọ́n ní ní jẹ́jẹ́ kò sí ohun tí wọ́n ò sọ tán bí kì í bá ṣe bẹ́ẹ̀ mi ò ní láti ẹ̀ pariwo.